Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyoo, marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayil Saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 13 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 4 bara 2014. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin wareera COVID-19 sadaffaan inni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argamuu isaa mirkaneessuu isaa tibbana ibsee jira. Akaakuun vaayirasii kooroonaa deeltaa jedhamu kun isa aalfaa jedhamurraa harka lama caala jechuun kan ibse ministeerri fayyaa akka uummanni irraa of eeggatu dhaamsa dabarsee jira. Ganna darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhibee kooroonaa isa daddafee daddarbaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaaf waan ta'uu qabu ilaalchisee qajeelfamni yookiin ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii tokko tokko irraa mormii itti kaasaa jira. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiiwusariin Tamsaasa Har'aa Faasil Gabayyooti. Tamsaasa intarneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu jaalladheedha.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kun kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jechuun ramadee fi humna ittisaa Tigraay jechuun kan of waamu Hiwaat seenee ture kan jedhaman godina Walloo Kibbaa Aanaa warra Baabboo gandeen adda addaa keessatti namoota nagaa soddoma ta'an ajjeesuun oolle jechuudhaan mootummaan beeksisee jira. TPLF hagayya 24 galgalaa qabee hanga baatiin sun dhumu guyyootii jiran keessatti haleellaa waraanaa geessisuu jiraattonni naannoo ogeessota miidiyaa achitti argamaniif ibsanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa hamaan dhaqqabuu ibsanii du'a keessumsiisuun isaanii kan ibsame keessaa tokko ganda duwwaa 18 tokko ture. Ganda galaanaa goox keessa ka jiraatan adde Xayibaa Mohaammed Hewaat abbaa warraa isaanii kan umriin 22 jala ajjeesuu dubbatu adde Aishaa Sayid immoo harmeen koo maanguddoon umrii dheeraatu na jala ajjeefame jedhan bulchaan ganda sanaa Sayid Mahammad namoota kudha afur caalan ajjeefamuu fi kan madaanii fi ukkaanfamanii fudhatamanis jiruu jedhu bulchaa aanaa ka ta'an Kaalid Mahammad gama isaaniin qaama shororkeessaadha jedhanii waamaniin gandeen ja'a keessatti weerarri gaggeeffamuu fi tarkaanfii fudhatamanis namoonni nagaa soddoma ta'an ajjeefamuu ibsaniiru. reeffi namootaa akka hin awwaalamne dhorkamuu fi kun immoo gocha namoomaan alaa ta'uu dubbatan amma garuu nagaan kan bu'e ta'us humni gocha kana gaggeesse naannoo ollaa jira jedhanii jiran yeroo torban laman guunne keessatti hewaat ajjeechaa jumlaan ennaa himatamu kun lammaffaadha dubbi himaan hewaat getaachoo raddaa fixiinsa torban darbe tigraay dhiyaa keessatti dhaqqabe jedhame soba jechuu isaanii ni yaadatama. qaama walaba ta'eenis akka qoratamu gaafatanii jiran haala tigraay keessaa kan ilaaleen kan gaafataman barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo guutarees jalqabumaa kaasee dhimmicha hordofaa akka turan muummicha ministeeraa abiyyi ahmed waliin dubbachuu isaanii fi maartiin girifis gara tigraayitti erguun hooggana tplf waliin akka dubbatan gochuu isaanii ibsan jalqaba battalumatti diinummaan wal ilaaluun akka dhaabbatu dhukaasa dhaabinsi waanrinsa qabu akka itti fufuuf haala mijeessuu lammaffaa gargaarsi dhala namaa iddoo barbaadame maraa akka seenu sadaffaan hundeen walitti bu'iinsa kanaaf furmaati akka argamu mari'achuu kanneen jedhan iyyata dhiyeesseen ture jedhan iyyata koo kun xalayaa hoogganaan tplf anaa fi hoogganaa gumii waliigalaaf erganiin deebii gaariif guutuu ta'ee hin arganne jedhaniiru. mootummaa waliinis quunnamtii tolfanne dhimmicha ilaalaa jirraa kanas itti fufna jedhan guutarees kana malees yaadota qaamotaa kanneen biroo kan akka gamtaa afrikaa biraa dhiyaatan ni hordofnaa guutummaatti kan deeggarru yoo ta'u hojii isaanii hojjechuu akka danda'aniifis qabeenya tokkummaa mootummootaan ni deeggarraa jedhan guutarees yaada biyyootii ka biroo kan akka yuunaayitid isteetsi tokkummaa imireetota arabaan dhiyaatan hordofaa akka jiran hundumaa walitti fiduufis yaallaa jirraa jedhaniiru wal waraansi dhaabbachuu qaba ka jedhan gutarrees waan hiika qabu miti furmaanni humna waraanaan argamus hin jiruu jedhaniiru gargaarsi dhala namaa nama mara iddoo mara dhaqqabuu qaba lammiiwwan itiyoophiyaa rakkoo ofii fi marii ofii isaaniin hoogganamu jabaa gaggeessuun deggeersa gamtaa afrikaaf tokkummaa mootummootaa akkasumas kanneen biroon furachuu qabu jedhaniiru ammaaf gamlameen duulli waraanaa furmaata akka hin taane waan hubataniin fakkaatu ka jedhan gutarrees yeroo ammaa gamni lameen dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jiruu jedhaniiru kana ilaalchisee dhiyeenyatti gabaasni ni ba'aa kanas arguu feena jedhan tigraay keessatti lammiiwwan itiyoophiyaa rakkachuun isaanii gaddisiisaadha amma garuu tigraay keessa qofa otoo hin taane naannoo biraattis jedhaniiru tasgabii fi tokkummaa kutaa sanaaf utubaan itiyoophiyaa keessatti tasgabii fi tokkummaa jiru ta'uu fudhachuu qabna kanaaf walitti bu'iinsi kun daangaalee itiyoophiyaa darbees dhiibbaa qabaata jechuun akka yaaddoo guddaa qaban barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa antooniyoo gutarres dubbataniiru jechuudhaan maargareet bashir tokkummaa mootummootaarraa gabaastee jirti. kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walga'iisaa kan waggaa wiixata har'aa jenevaa keessatti jalqabee jira. tokkummaan mootummootaa keessatti koomishinara olaantuun kan waa'ee mirga dhala namaa ka ta'an miisheel baashalet haasawaa baniinsaa dhageessanii jijjiiramni qilleensaa fi faalamni qilleensaa mirga dhala namaa fi dhala namaa irratti sodaa guddaa uumee jedhaniiru gabaasa kana lisaa shalaayintu ergee tujubee dubbisa.
hooggantuun dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti ennaa balaan dachii kana mudatee jirutti sochii namootaa ugguruu mirga midhaan nyaataa argachuu bishaanii barumsaa eegumsa fayyaaf lubbuun jiraachuu iyyuu dabalatee mirgaawwan hedduu akkaan dhiibbaarra kaa'ee jira. misheel baachalat akka jedhanitti baatilee dhiyoo as namoota naannolee adda addaa keessa jiraatan irra haalli qilleensa hamaan miidhaa geessisee jira.
monumental fires in siberia and california huge sudden floods in china germany and turkey.
saayibeeriyaa fi kaalifoorniyaa keessaa ibiddi dhiyeenya mudate chaayinaa jarmanii turkii keessaa balaa lolaa guddaan akka tasaa dhaqqabe hoo'i argame hin beekne kan kutaa dachii gama kaabaa mudate qabe. hanga gaazii meetan jedhamu kan qilleensa faalu morokoo qabe hanga senegaal hanga saayibeeriyaatti hongeen walitti aansuun mudate uummata miliyoonaan lakkaa'amu dararaa beelaaf qe'ee ofii dhiisanii akka godaanan dirqisiise jedhan bachalet balaan haala qilleensaa naannoo hammaataa adeeme rakkoo hamaa dhala namaa mudachuuf jiru ta'uu akeekkachiisan balaan qilleensa naannoo kun walitti bu'iinsa. muddamaaf balaaf saaxilamuu akkasumas naannoo addunyaatti wal caalmaa caasaa itti dabalaaf sababaa ta'e jedhaniiru fakkeenyaaf rakkoon namoomaa kan yeroo hatattamaa biyyoota afrikaa naannoo saahel sababaa jijjiirama qilleensaan kan ka'e hammaate hongeen yeroo dheeraaf ture immoo balaa hamaa qabeenya uumamaa argachuuf wal caalamaa jiru akkasumas hojii dhabiinsi dargaggoota hamaan naannoo sana miidhee jira jedhaniiru. baachaleet akka jedhanitti rakkoon wal fakkaatuu fi bifa adda addaan mudatu naannoo addunyaa garaagaraa keessatti sadarkaa adda addaan ni mul'ata fakkeenyaaf eeshiyaa giddugaleessa bahaaf afrikaan kaabaa hanqina bishaaniin miidhaan irra ga'ee jira qabeenyaa murtaawaa kana ilaalchiseellee muddamni uumamee jira jedhaniiru gwaatmaalaa elsalvaadoor honduraas keessatti immoo jijjiiramni qilleensaa hiyyummaa qeerraa godaanuuf mirga namaa ka bu'uuraa dhabamuuf sababaa ta'ee jira jedhan. qabsaa'onni mirga namaaf leellistoonni qilleensa naannoo laatiin ameerikaa eeshiyaa kibba gama bahaaf naannolee biroo keessatti ni doorsifamu dararaan irra ga'a ni ajjeefamullee jedhan baachaleedha hooggantuun dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun qilleensi naannoo amansiisaan qulqulluuf fayyaaf mijatu bu'uura jireenya namaatii jedhan itti dabaluudhaanis carraan egeree ilma namaa kan irratti hirkatu tarkaanfii mootummaan qabeenya uumamaa qaalii ta'e eeguuf taasisu irratti jedhan.
kooriyaan kaabaa dhuma torban darbee yaalii dhukaasa misaayilaa kan lafa fagoo furguggifamu gaggeessite kan fiixaan ba'eef ta'uu miidiyaan mootummaa biyyattii wixataarraa beeksisee jira kunis kooriyaan kaabaa sochii nukileeraa gaggeessitu akka dhaabdu dura dhaabbannaa yuunaayitid isteets kan yeroo dheeraa tureef diduun ture misaayilli kun sanbataaf dilbata darbe kan bakka qiyyaafata saatuu hin dhaqqabiin dura fageenya kiiloomeetira 1500 furguggifame. bishaan daangaa biyyattii keessa jiru keessatti lafa dha'ee jedha dhaabbati oduu biyyattii yuunaayitid isteetsii fi kooriyaan kibbaa ana irratti imaammata diinummaa qabu jechuun kooriyaan kaabaa yeroo dheeraaf himataa jirti mariin gaggeeffamu kooriyaan kaabaa sagantaa nukuleeraa fi misaa'ila baalistik qabdu diigdee yuunaayitid isteetsi immoo gura bara 2019 kooriyaa kaabaarra keesse akka kaaftu irratti kan qiyyaafate ture afgaanistaan keessatti dareen yookaan gamoon manneen barumsaa shamarranii fi dhiirota addaan kan baasu taanaan dubartoonni barnoota isaanii yuunivarsitii mootummaas ta'ee kan dhuunfaa keessatti digirii jalqabaa kan lammataaf sana caalaaf itti fufuu akka danda'an mootummaan taalibaan kan afgaanistaaniin bulchaa jiru dilbata kaleessaa beeksisee jira. bulchiisa taalibaan jalatti ministeera barnootaa ta'uun hojjetaa akka jiran abdul haqqaaniin imaammanni haaraan ba'uuf akka jiru tuuta oduuf kaabul keessatti kan ibsan yoo ta'u barattoota saalaan adda baasuun barbaachisaa ta'u kunis dhiiraaf durba iddoo tokkotti barsiisuun seera islaamaa fi aadaa biyyattii faallessaa jedhan barsiisonni dubartii ta'antu shamarran barsiisaa hanqina barsiisota dubartootaa hin qabnu jedhaniiru garuu dhugumatti barbaachisaa taanaan barsiisonni dhiiraa ta'an seera islaamaa utuu hin cabsin shamarran akka barsiisan ni eeyyamama kunis golgaa duuba yookaan viidiyoon waraabamee fi kanneen fakkaataniin gargaaramuun akka ta'e haqqaaniin ibsaniiru afgaanistaan waggootii darban digdama keessatti barnoota kan ilaaleen waan gaarii irra geesse mootummaan isaanii itti fufuu akka barbaadu garuu dhiirotaaf shamarran wal duukaa barsiisuu akka hin taane dubbatan haaraa jalqabna otoo hin taane isa haga ammaa jiru irratti qiyyaafannaa guddaan hojjannaa jedhaniiru. balalistoonni xayyaaraa kan afgaanistaan hangi tokko kanneen uzbeekistaan keessa baatii tokkoof turan dilbata kaleessaa gara biyya tokkummaa emireetota arabaatti ba'uu jalqabuun isaanii gabaafamee jira balaliisaan xayyaaraa kan afgaanistaan garuu kan yuunaayitid isteets keessatti leenjii fudhate akka jedhetti gareen tokko dilbata kaleessaa uzbeekistaan keessaa gara biyya tokkummaa emireetota arabaatti ka'ee deeme yoo ta'u kunis waliigaltee karaa ameerikaa tolfameen ta'uufi taalibaan garuu gara afgaanistaanitti akka deebi'an gaafachuu dubbataniiru gaazexaan wool street joornaal jedhamu sanbata darbe akka gabaasetti balaliistonni kun biyya sadaffaa keessatti tun bobbaafamuun dura maadhee waraanaa yuunaayitid isteets isa dohaa qataar jiru deemu hojjetoonni xayyaaraa 46 kanneen ammayyuu uzbekistaan keessa jiran carraan isaanii maal akka ta'e hin ibsamiin jira oduun keenya kanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtan waashingtan dc irraa kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin wareera COVID-19 sadaffaa inni deeltaa jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti argamuunsaa akka mirkanaa'e tibbana ibsee ture. Akaakuun vaayirasii kooroonaa deeltaa jedhamu kun isa alfaa jedhamurraa harka lama caala jechuudhaan kan ibse ministeerri Fayyaa Itoophiyaa akka uummanni irraa of eeggatus dhaamsa dabarsaa jira. Dhimma kanaan walqabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti hawaasni waa'ee COVID-19 hubannoo qabaatullee hanga barbaachisutti garuu of eeggannoo gochaa hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa qopheessite kanatti aanee dhiyaata.
Itoophiyaatti torban ja'an as giddugaleessaan namoonni kudha ja'a sababa koovid kudha sagaliitiin akka lubbuun isaanii darbaa jiru odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaan vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameeraa jiran. Dr. Liyaan hawaasni hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubatee lubbuu isaa fi maatii isaa baraaruu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma jiruun hawaasni waa'ee hammeenyummaa COVID-19f xiyyeeffannoo hin kennine jedhu. Obbo Tasfaayeen namoota dubbisne keessaa isaan tokkodha. Akka isaan jiranitti of eeggannoon COVID-19 waliin wal qabatee jiru bakka muraasa qofaattidha kan sirnaan xiyyeeffannoon itti kennamee jiru.
Koovidiin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. namoonni baay'een hin godhatu maaskii namoonni kaan hin godhanne immoo jiru fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhata namoonni iddoo gabaa kanaaf ammoo yoo deemte harka dhibba keessaa soddomni hin godhatu kun immoo fayyaa namaatiif waan ta'eef ajajas hin barbaadu ajaja poolisii ajaja waraanaa hin barbaadu kun nuti lubbuu keenya dhabna waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. xinnoo siizinaalii ta'ee ture al tokko waan gaarii ture saanitaayizeris qabatee deema namni bishaanis waajjiroota taa'ee inni qatamaa amma sun hundii akka hir'achuu wayii qaba. Kanaaf xiyyeeffannoon gama sanaan jiru baay'ee hanqinni jira namis yaawweer gochuu barbaada baay'ee. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba, saanitaayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef kooviidii irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuun nu barbaachisu hin jiran.
Obbo Tasfaayin itti dabaluudhaan rakkoon hubannoo hawaasa bira hin jirus jedhanii eeranii.
Gama kootiin an hubannoo natti hin fakkaatu mucaa waggaa torbaa gadiitti yoo himte nagaa xinnoon dhiboofna ofirratti amma inni nurra ga'utti waan hubannu abidda amma inni nurra bu'utti rakkoo akkasii jira uummata keenya keessa dafnee waa awweer taanee jijjiiramuu irratti rakkootu jira.
Obbo Battee Tolasaa tajaajila geejjibaa hawaasaa irratti haguuggin afaanii fi funyaanii dirqamaan ni godhatama. Garuu lafa gabaatti of eeggannoon hin jiru jechuun haala jiru ibsaniiru.
Gizee tokko kan itti baasu yaadu ofirraa hafuuraan xoo'uu malee maksimaa umtuu addaa kiisidhaa kan dhabe hin jiru akkuma saantiimiitti kiisitti baatee deema maaksi.
Een gama isin akka jettanitti haguuggee afaanii fi funyaanii kana kiisitti baadhatanii deemu. Kiisitti baachuu osoo hin taane wanti jedhamaa jiru akka afaanii funyaan ofii ittiin haguuggatanidha. Kanarratti maal taajjabdaniitti?
Egaa itti ho'aa kan itti ho'aa amma gizee dubbatu dubbatu itti ho'aa kanaaf gizee tokko tokko baasee kiisii godha malee qotee bulaan keenya amma akka jiru tokko tokko sakattaame kiisee namni tokko waan dhabe hin qabu kaawwannoo maaksi. Har'aaf irree garuu waluma kaggeedee magaa humtuu rakkinni egaa boodatti hin beeknu malee har'aaf humtuu hunduu walumatti deeggateetu harka walfeetuma gabayyaa jira. Tagabayyaa jiru har'aaf gizee biraatiif garuu konkolaataa firree tartiiba hoo qaban afaanitti godhatanii konkolaataa kan jirre gaa seenan hin saaffaru konkolaataa firre yaa'u godhadhaa jechaan gorsaa jiru laacha fi jiru gorsa jechaadha. Shufeerris bajaajii warri wannoo oofus hundu konkolaataa warri oofu.
Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaanii vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera. Kanaaf hawaasni yeroo kam caalaa of eeggachuu qabaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaanutti ce'uu keenyaan dura wallee kana waliin dhaggeeffanna. Kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa ittaanutti ceenu. Ganna darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee kudha tokko keessatti balaan abiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Itti aanaa Daareekteera Olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddeessaa bara darbe kana balaa ibiddaa sababa adda addaatiin mudate kanaan lafti bosonaa heektaara kuma ja'a gubateeraa jedhan. Kun ta'us garuu uwwisni bosonaa Oromiyaa ol guddachuu isaa hangawaan kun VOA'tti himanii jiru. Waa'ee kanarratti Daawit Galmoo Adaamaarraa gabaasa qopheesse qaba.
Waggaa darbe bara 2013 keessa naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibidda bosonaa mudate biqila bosonaa hektaara 6,000 ol balleessee jira. Obbo Boonaa Yaaddeessaa itti aanaa Direektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa balaan kun keessumaa godinaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi Baalee keessatti kan mudatedha jedhu.
Ibiddi bosonaa naachuraal faayir bonni jedhamu jira. Uumamaan bosonni yoo goggogu mukni yoo gogu qilleensaa warrigee ibidda uumu jira. Kun ammoo maanneetti kan namni qabsiisu jira jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan uumamaa wajjin taane kan namni qabsiisu. Naannoo kanatti waggaa waggaan bara yeroo caamaa bosonni ibiddaan hin miidhama. Bara kanas naannoo gaarreen Arsii, Cilaaloo, Gaalamaa irratti, Shawaa Lixaa, as Shawaa Bahaallee, naannoo Cuqqaalaa irratti godinaalee waliigala godina gara kudha tokkooti. Taa xiqqaatu guddaatu balaa ibidda bosonaa uumamee jira. Akka waliigalaatitti lafti gara hektaara kuma jahaa olii ta'u miidhaan irra gahee jira. Kana jechuun lafa bosonaa qofaa miti. Fakkeenyaaf gaarreen arsii yoo fudhanne gara hektaara kuma sadii olii kan miidhame lafa paarkii fi lafa bosonaa wajjin taane lafa saatoon irra jiru. Irra caalaan lafa bosonaa ka ta'e baay'ee xiqqaa baay'een kan miidhamu lafa paarkiiwwan keessaatiif lafa margaatiif.
Obbo Boonaan balaa ibiddaa mudate kana dhaamsuufis tarkaanfii fudhatameera jedhan akkasitti ibsu.
Tarkaanfiin fudhatame inni tokko tarkaanfiin jalqaba ibiddi kun balaa hin geessin balaa guddaa hin dhaqqabsiisin dhaamsu. Godinaalee kudha tokko haa jennu malee godinaalee tokko tokko hektaara lama hektaara kudhan akkas mallattoo ibiddaatti mul'ate malee miidhaa guddaa hin geessin. Bakki miidhaan guddaan itti gahe godina Arsii, Shawaa Bahaatii fi godina Shawaa Lixaati bara kana jechuudha. Tarkaanfiin itti aanu kan fudhatamaa tures ammoo uummata hubachiisu rakkoon kun akka uumamne taasisu namoota ammoo seera ibidda kana qabsiisan jedhamee itti shakkaman ammoo akka seeratti dhiyaatu taasisu inni kunis hojjatamaa tureera tarkaanfiin hojjetus fudhatamaa tureera jechuu gama qaama seeraati.
Namoonni seeratti dhiyaatan jiru laata lakkoofsi isaanii kan quba qabdan tarii?
Iddoo hundattuu jiru bakka ibiddi ka'e hundattuu namoonni addaan ba'anii seeratti dhiyaatan jiru tarkaanfiin fudhatanii.
Haa ta'u malee jedhu obbo Boonaan uwwisi bosonaa naannoo oromiyaa bara darbee dabaluurraa hin dhaabbanne jedhu kanaanis dhibbeentaa 26 tuqaa 6 ga'eeraa jechaan raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiran.
uwwisni bosonaa oromiyaas ta'ee ka biyyaa waggaa waggaa waggaa shan shaniin qoratamaa gabaasni dhaabbilee addunyaatiif dhiyaata. haala kanaan bara darbee uwwisa bosona naannoo oromiyaa qorachiifnee gara dhibbeentaa 26 tuqaa 6 irra akka jiru qorannoon hin agarsiisa. ka biyyaas qoratame ka biyyaa sanirraa kaaneeti ka qoran kana jechuun bosona yoo jennu maal jechuu hiikaa isaa irraa kaa bosona yoo jennu tokko hektaara walakkaa fachi ol ta'uu qaba lammaffaa gaaddisni isaa yabbinni gaaddisa isaa dhibbeentaa digdamaa fachi ol ta'uu qaba dheerinni ammoo biqiltuu sanii meetira lamaa fachi ol ta'uu qaba kana yoo guute bosona jedhama.
Akka obbo Boonaa yaaddessaa jedhanitti bosonni naannoo Oromiyaa amma hektaara miiliyoona sagal tuqaa sagal ga'ee jira. Kana keessaas jedhu kan harka namaan dhaabate bosona hektaara kuma dhibba takka hin caalu inni hafe garuu bosona uumamaadha jechaan dubbatan. Akka lakkoofsa girii gosootaa bara 2019 kaastee Itoophiyaan sagantaa biqiltuu dhaabu hojiirra oolchitee jirti. Sagantaan afaan Amaaraan Aranguwaadee Ashaaraa yookaan immoo Ashaaraa Magariisaa jedhan kun kagannaa afur ture yoo ta'u, raawwii fi hojii isaa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti gaggeessa. Kaayyoon isaas ganna afur keessatti Itoophiyaa bakka garaagaraatti biqiltuu biiliyoona 20 dhaabu yoo ta'u, sagantaa ganna sadan walitti aanuun gaggeeffameen biqiltuun biiliyoona 18 dhaabameera jedha mootummaan Itoophiyaa. Sagantaan kun bara ganna sadaffaaf gaggeeffame torbee sanbata darbee kana asuma magaalaa Adaamaatti cufame. yeroo sagantaa kana gubbaatti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali lafa duula biqiltuun dhaabuun magaalaa Adaamaatti dhaabate akka fakkeenyaatti fudhatanii gaarummaa inni buuse himan.
የአረንጓዴ አሻራ የመጀመሪያው ዓመት የተተከሉ ዛፎች ናቸው። አሁን ጫካ ሆነው የምናያቸው አረንጓዴ አሻራ ሀሳብ አይደለም፣ የሚጨበጥ የሚዳሰስ እና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው።
akkas jedhu muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad. Bosonni isin ammana duubatti argitan kun duula ashaaraa magariisaan kan waggaa sadii dura dhaabbatedha. Duulli ashaaraa magariisaa yaada qofa miti. kan raawwiin agarsiifamuu danda'ullee bakki kun akka agarsiisaatti kan fudhatamee fi yeroo dhiyootti waan misoomsuun danda'ameef kanaanis akka biyya guutuu biqilaan uwwisuu dandeenyuu fi akka abdii horannuuf akka onnannu nu gargaara. ganna afur keessatti biqiltuu biiliyoona 20 dhaabuuf karoorfannee ganna sadii keessatti biqiltuu biiliyoona 18 ol dhaabuu dandeenyeerra ganna dhufu amma yoo biiliyoona 7 qofaallee dhaabne biiliyoona 25 dhaabuu dandeenye jechaadha karoora ol. waa'ee dhuma duula ashaaraa magariisaa kana ibsa sabaa maaliif ka kennite barreessuu waajjira pireesii muummee ministeeraa biillaneesiyyuum tumsi kun karoora ol raawwiirra ooluu kaastee turte obbo boonaa yaaddeessaa tumsi biqiltuu dhaabuu kun bosona naannoo oromiyaa manca'e bakkatti deebisuuf faayidaa guddaa qaba jedhanii biqilli duulaan dhaabbate kun gabaasa uwwisa bosonaa amma lakkifame keessa hin jirullee jedhan. pirezidaantiin naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas torbee darbe yoo cufiinsa ashaaraa magariisaa ganna sadaffaa irratti dubbatanii bulchiinsi isaanii ganna takka keessatti uwwisa bosonaa naannoo oromiyaa dhibbeentaa 26 tuqaa jaarraa gara dhibbeentaa 34 tti guddisuudhaaf itti jira jedhanii turan gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaama.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya kan ittaanee dhiyaatu immoo qophii keenya Ameerikaanaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhibee COVID-19 isa babal'achaa deemaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaa fi waan ta'uu qabu ilaalchisanii qajeelfamni yookaan ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii tokko tokko irraa mormiin itti ka'aa jira. Bulchiinsa Baayidenis mana murtiitti dhiyeessina jedhanii dhaadachaa jiru. Waa'ee kana irratti tuujubee horaa waan nutti himtu qabdi.
Qeeqxoonni akka jedhanitti ajaji dhimma COVID-19 kan bulchiinsa Baayiden aangoo mootummaa federaalaatiin oli. kanaaf kanneen hin tallaalamin biratti daran falmii kaasisuu mala qajeelfamichi manneen hojii hangi tokko hojjettoota isaanii guutummaan tallaalamuu isaanii yookaan qorannoo torban torbaniin geggeessan dhiyeessuu akka qaban gaafata imaammata sana kanneen irra daddarban adabi yeroo tokko hanga doolaara kuma kudha afurii ga'uu akka malullee himamee jira riippaabilikaantichi bulchaan kutaa harkansaa asaa haajsan tamsaasa televiziyoona nbc miit the press jedhuuf ibsa kennanii jiran.
The problem is that I'm trying to overcome resistance, but the president's actions in a mandate hardens the resistance.
Rakkoon jiru mormii sana irra aanuuf yaaleen jira. Garuu ajaja pirezidaantichi sana irratti qaban mormii jiru daran cimsee jira jedhan. Akka Yuunivarsiitii Joons Hoopkinsitti Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni miliyoonni 41 COVID-19 yoo qabaman kanneen kuma 660 ta'an du'aniiru. lammiiwwan ameerikaa dhibbarraa harka torbaatamee afur kanneen umuriin isaanii waggaa kudha lamaa ol ta'an tallaalii koovid kudha sagalii doozii tokko ka fudhatan ta'uu waaltaan to'annoof ittisa dhukkuboota beeksisee jira torbanneen dhiyoo as lakkoobsi namoota tallaallii fudhatanii dabalaa deeme garuu aangawoonni eegumsa fayyaa hanga lammiiwwan ameerikaatti dabalaa tallaalamanitti vaayirasiin koronaa faca'uu itti fufa yaaddoo jedhu qabu hanga ammaatti bulchaawwan riippaabilikaanotaa kudha sagal ajaji tallaalii sana laalchisee jiru faallaa heeraatii jechuun falmuudhaan tarkaanfii seeraa ka barbaadan ta'uu beeksisan bulchiinsi baayidan akka jedhetti ka mootummaan federaalaa aangoo irratti qabu kan akka keellaalee eegumsa fayyaa hedduu kan hojjettoota miliyoona kudha torba qabuuf bakka hojii hojjettoota dhibba tokko qabu irratti fuulleeffata kunis lammiiwwan ameerikaa miliyoona saddeettama ta'an ilaallata viivek maartii ogeessa baqaqsanii hodhuu biyyoolessaati.
action we believe, and it certainly from a public health perspective, most importantly, will help keep workers safe, and that will ultimately help our economy as well.
Kun tarkaanfii sirriidha jennee amanna jechuun gama eegumsa fayyaa uummataan innaa ilaalamu hundumaa caalaa nageenya hojjettootaa eeguuf gargaara dinagdee keenyas ni deeggaraa jedhan gama biraan pireezidaant baayiden dhiyeenya ajaja sadarkaa olaanaa kan hojjettoonni federaalaa fi hojii kontiraata mootummaa hojjetan talaallii koovid 19 fudhachuu akka qaban jedhu mallatteessaniiru akka yaada uummataa cnn kan dhiyeenya walitti qabametti lammiiwwan ameerikaa dhibbarraa harki 62 dinagdeen isaanii dadhabaadha jedhamaa ennaa jiru kanatti kan ajaji talaallii kanaa dhaga'ame baayiden ajaji kun faallaa kanneen talaallii sana fudhachuu mormanii namoonni itti dabalaa akka tallaalaman gochuudhaan sun immoo dinagdee fooyyessuuf gargaaraa jedhu.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaan walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiilooheerzii 11765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiilooheerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiilooheerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.